they do with my customer? Eh? Yeah. You be like dis one don't high I be don't blind me you know they see you no get eyes. <laughs> hey hey hey She be tell me say you won't come visit me so now what you come do with this? Abby, you come carry this goat Abby? eh. Uh, stella just calm down oh. sonny. just calm down once i get home i will call you. hey. i will call you we will talk okay. Don't worry, just calm down. Hmm? Don't worry. <laughs> I'll see you later. Okay, no problem. So, so, Sonny! Hey. So e don reach like this, abi? E don reach make this go carry my man. First one na my bucket e carry. Now na my customer I can't carry. Eh? Okay ewu coach ewu. ya ewu goat ewu ewu you dey try me hey, <laughs> you dey try me you are trying me o oh. wetin you dey do with my custom. which kind of stupid question be this one for this hot afternoon. okay na stupid question na stupid wetin you dey do with my customer. that guy wey you dey see like that Now my friend, in fact, now my customer. You don't you know when I don't know that guy. Anyways, I you see me like this, look me finish. He chose me over you now. See, if I you call, so which one come in my business? Make I tell you, see that guy where they see like that. You don't take one I know him. The only thing where you feel do now, make you come collect that for my hand, Abby. Hmm. I collect that for your hand. So, as he chose me over you, what you want make I do now? Hey. and the thing wey dey wey make me like you be say eh you no even send you no even send and on top of that you even get mind eh you get mind. I eh? send now. Eh? This one do it just dey back like mad dog. I dey wait. Wait, Where where you dey go? Yeah, this one no fit waka pass like that. Hey, if you no you no fit waka pass, you no fit waka pass. Abi dey no tell you. You always wait. Wetin you go do? Wetin you go do asawo? babe how far now dis one wey dis one cover himself like dis wetin happen wetin dey do you i no know i'm just tired weak obodo oh. you hot o i be na malaria no be wetin i talk e fit be say na malaria o. no be wetin i talk no be wetin i tell you be dis eh. sorry ah god see as you dey hot. ah you need to go check yourself for hospital ah this one don pass be careful say your body hot even burn my hand sef uh, charles don come back. Uh, eh, he never come back he say he go come back today or tomorrow he say he go call me if he come back. Eh, that one good, that one good. Eh, what of Stella? Where is Stella there? She went out, oh. She says she wants to go and get toothpick. Toothpick indeed. Well, <laughs> see, you better go hospital. Remember the last time, wetin the doctor talk? You better go check, mo know waiting they do you now. As I dey like this safe. Me, I no get money for to contribute for burial see my my junior sister you know now. you know say you thank god say na you even tell me say mama they call me wa picking come i never pay school fees so this is why they do better go check More know which one they do you o i dey come i get customers Don't say my come check wetin dey happen as i no see you since. <laughs> mama ji I'm been sorry sorry, eh? sorry. oh god it's abi. you show how far now doctor wetin the doctor say they worry you safe. and this one wey say your voice blind memory never done wetin happen this one all of her voice all of her face i don't understand wetin dey happen na wetin be this one ah let's say me i no go school. na like dis i go take go na like dis. babe babe you get belay. Baby, don't get belay, oh. how come now which kind of mistake you sef come go do again nah. Oh. Yeah, no tell me say won't go do abortion again hi gosh that's not happening how come now. no, think so. I won't know still happen. Who be that? Who, who, who gets Who again if no be Charles? Na Charles now. sure say Charles. And question I ask now. I you ask that kind Ah God o. Oh. Let we get belle no no give am belle. na shawo dey no give am. you should joke for everything. i no joke ah, no sorry i dey joke. oh baby you fok up you fok up you fok and the worst part be say i no fit avoid am doctor say if i try to comot dis pikin i go die and i no wan die. <laughs> no wan die. charles is charles ooo. see the only solution now na to go meet charles make he tell am o he need to go meet am make he tell am make he know wetin dey now I go go in place to Na him be na be the only I do. I no to. I no I no wan die. I no fit comot this kid. <laughs> And he's the sixth one. <laughs> hey. So it's okay. It's okay. Ciao, Swami. <laughs> Sorry. Said your what? I said I'm pregnant for you. You can't. It can't be. Okay, here is the test results. See, wait, I want to ask you. Is it a way of extorting money from me or what? If you need money, you tell me. I'll give it to you. Not this thing you're doing. Charles, I'm not joking. I'm pregnant for you. Three weeks pregnancy. You're pregnant for me? Come on, love. You know I'm married with kids. I can't take you as a second wife. Even if I want to, you're not a wife material. You be a shower now. Excuse me. Uh-huh. Wait. Are you insulting me or what? See, the only option here is to do the normal thing. Which is? Abort the child, of course. Charles, I can't abort this baby. Why won't you do that? Now, why won't you? The doctor said I already had serious abortion and I can't go for the sixth one. Sixth what? You already had abortion five times before now? I can't abort this baby. I would die if I should do that. You know what? I'm ready to be your baby mama. Let me just have this child and I will live your life for good. I can't let you keep this pregnancy. Okay? Because I'm not even sure if I'm responsible for it. Meaning? Meaning what? Am I the only one fetching water from your well? Am I the only one entering you? Come on. I will send you some money to flush that nonsense off your tummy. How could you say that, Charles? I'm not going to abort this baby, Charles. I will not do that. You may leave baby, are you asking me out? I said I'm pregnant. I said you should leave. I need some time to think. Really? No, no, no. You want me to go out of your house because I'm pregnant for you. You know what? I'm going to come back. I will leave, but I will come back. What nonsense? Pregnancy? How? Where? When? Where's my phone? Take it easy now. I believe you will have a change of heart, okay? I'm supposed to ask Charles take shout. You were so serious with the abortion. <laughs> I mean, I don't want to die now. Mama, take it easy. Is that why you want to cry out so hard? It's okay now. I'll cry oh. <laughs> you. Bye. I fit still help you talk to Ramu. <laughs> really? Ah, what are friends for now? Ah. Thank you. We are smile, Joe. I pray listen to you because I don't want oh. to die now. It's okay. mm. <laughs> she, are, uh, she said that she will help you talk to him, then why are you still crying? Just give me your address. I'll go and talk to him. Thank you. Thank you so much. <laughs> I just pray listen to you because I don't want to die. Not die. <laughs>